cyumweru kuri iyi saha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ni ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro dusangira ijambo muri kumwe muri uyu mwanya na etienne karekezi tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka byasubiranye ubwigenge bwabyo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri mbere y'iyo tariki umuryango w'abibumbye wari wararagije u rwanda n'u burundi igihugu cy'ububirigi mu burundi uwo munsi wizihijwe tariki ya mbere mu ntara zose z'igihugu mu rwanda uwo munsi ntiwizihijwe kuko ubutegetsi buhuza n'itariki ya kane y'ukwezi kwa karindwi ari wo munsi ingabo z'umutwe w'abasirikare wa fpr inkotanyi zafashe ubutegetsi zigaruriye umurwa w'u rwanda kigali tariki ya kane y'ukwezi kwa karindwi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane nubwo uwo munsi utizihizwa mu rwanda umunyamakuru w'amerika i kigali mu rwanda eric bagira ubusa yasuye umwe mu basaza b'abanyarwanda bakurikiraniye hafi ibihe n'amateka byabaye imbere gato y'uyu munsi w'ubwigenge ku rwanda umukambwe ezira mpyisi kandi yahoze ari umujyanama w'umwami w'u rwanda kigeri wa gatanu ndahindurwa kuri radiyo y'ijwi ry'amerika tugeze mu rugo rw'umusaza pasiteri ezira mpyisi muze mwiriwe neza twiriwe turaho tugiye kuganira ku munsi w'ubwigenge u rwanda rwaboneyeho ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kabiri muze ubwigenge kuri mwebwe buvuze iki ubwigenge ni ukuvuga uko utekereza icyo ukwiriye gukora kuko bwa mbere ni ibitekerezo icyo utekereje ukagikora kandi ntihagire ukikubuza ariko ubundi ubukoroni ni ugukorera mu bitekerezo by'undi wowe ukaba igikoresho ubwigenge bwanyuze mu zihe nzira ku banyarwanda ubwigenge bwararuhanije ubwigenge ubundi nta kwigenga kwari guhari twakoraga icyo umuzungu akubwiye wagerageza guhakana akanaguhana akagukubita akagufunga noneho rero icyo gitekerezo cy'ubwenge cy'uko cyaje igihe cyarageze afurika irahaguruka yose n'uwabijyagamo afite intege nkeya ariko igihe cyarageze burya ni igihe kigera kandi igihe iyo kigeze ntugikome imbere burya ibyo bavuga ngo igihe kirageze ni igihe cy'imana si icy'umuntu ibyo bavuga ngo igihe iyo kigeze nta muntu ugikoma imbere nubwo wagira imbaraga zimeze zite afurika irahaguruka rudahigwa rero yari umwami w'u rwanda ariko nta bwigenge afite abatamuzi rero ntabwo yajyaga ibindi bihugu byajyaga guhagurukira kwigenga ngo aceceke arahaguruka ubundi yakoraga icyo abazungu bamubwiye aranga arabirurira pe hari ubwo yigeze no kubatuka ati mwambwa mwe ni mutahe wanyu igihe kirageze ngo twitegeke umuntu wamusemurira agatinya kuvuga imbwa kandi abazungu bicayeho rudahigwa yari azi igifaransa aramubwira ati sha niko mumeze ndakuze ntacyo wavuga arabyivugira ati mwebwe mwambwamwe mutahe iwanyu igihe kirageze ngo u rwanda rwitegeke abatabizi rero ntibazi indepandansi yazize ikiza akomeza atyo ariroha abazungu rero bamuregaga ngo abatware barahekwa ibiboko birakubitwa ubuhake buriho nicyo baregaga u rwanda kandi asanga ibyo bamurega ari ukuri aribwira aca ubuhake aca abatwara guhekwa aca abatwara gukorerwa badahemba aca ikiboko aca akazi ati umuntu niba agukoreye umuhembe abahekwaga niba ushaka uhembe mumvikane n'umuntu ndetse n'abanyarwanda benshi b'abatware ntibyabanejeje ariko yarebaga igihugu kiganiro ku bwigenge ntiyari yitaye ku munyarwanda ubirwanya cyangwa umuzungu ubirwanya arerura rero nibwo atangije ishyaka ryitwa rinari niwe waritangije rinari ni ubumwe bw'abanyarwanda imbaga y'inyabutatu ijya mbere inyabutatu umuhutu umutwa umututsi ko bameze nk'umugozi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba ati mpagurukije indepandansi ya batatu nta gahutu nta gatutsi byitwaga imbaga y'inyabutatu ijya mbere niko se muze ubwigenge mubona abanyarwanda barabuharaniye mbwiye uwabitangiye n'urudahigwa baramukundaga baramuyoboka barabuharaniye none se twahindutse impunzi tuzira iki twahindutse impunzi tuzira iki rudahigwa yazize iki ko abantu bapfa kuvuga ibyo batazi yazize iki abantu bahindutse impunzi bazira iki kandi icyo gihe abahutu n'abatutsi bari hamwe abatutsi barwanye na aporosoma y'abapadiri n'abazungu na raderi y'abatutsi babaye ibisambo bafatanya n'abahutu ariko abo ngabo urumva bazanye uduce bavuza umuhutu n'umututsi ariko rudahuguwe imbaga y'inyabutatu kandi abapadiri n'abazungu babirwanyaga ntibashakaga bashaka guca abantu bacikamo ibice gahutu gatutsi we imbaga y'inyabutatu barayizi biratangira abazungu barakora abapadiri barakora abanyamadini barakora batandukanye abahutu n'abatutsi
ese mubona umukoroni ari wo mubirigi yatanze ubwigenge mu buryo bwuzuye cyangwa yabutanze bw'igice yabutanze bwuzuye ariko abutanga nabi bwuzuye ntiyabutanze igice burasinyirwa muri loni ibitangiwe igice ntibigira ababisinyira ninde se mu baje inyuma mu nkotanyi wabusinyiye none se kayibanda yarabusinyiwe n'abo bari bafatanije bavuga bati ntidushaka ubwigenge nimutukurireho abahutu- abatutsi bashaka ubwigenge mwebweho muzaduteshywa imyaka nawe yaba mirongo ine dukorane namwe nk'uko mwakoranaga n'abatutsi nta bwigenge ariko ubutegetsi buriho buragaragaza ko ubwigenge butatanzwe mu buryo bwuzuye kubera ko bwatanzwe mu buryo bwuzu ah, ntibwatanzwe mu- nawe ikubwiye bwatanzwe mu magambo nibyo ngiye kukubwira yego buhabwa utabuta uwaburwanyaga mva gutangwa nabi buhabwa uwageraga te kayibanda waburwanyaga U- ubwigenge bwaratanzwe buriho ariko buherezwa uwaburwanyaga ngo bwe kubaho icyo ni cyo badasobanura muri muri loni barabutanze burasinyirwa butegerezwaho bwa buzubuhabwa muri loni baravuga bati ubwigenge ntibuzata ntibuza ntibuza kayibanda yari ku ntebe ariko atarabona ubwigenge ntiyaburwaniye yaraburwanyaga ahubwo we n'ababirigi bafatanya kwica ababurwa a- a- ababurwaniye burasinyirwa roniti ubwigenge ntibuzatangwa kereka ababurwaniye batashye batashye kandi twari twarahunze ariko ababurwanyaga nibo bari ku butegetsi hamwe n'abazungu ariko nta bwigenge bafite roni rero iza kugira ikosa ribi riteye ubwoba nibo bavuze ngo ntabwo buzatangwa burahari buruzuye ariko ababurwaniye ntibahari kereka batashye runigira ikosa riteye ubwoba haruwa wari umutware w'ababirigi wategeka u rwanda n'u burundi cyangwa ari nk'umukarani wabo ntiyari umwami yari umwami ku izina kuko nta bwigenge noneho kayibanda yarahiharuwe ati nta bwigenge ashaka na haruwa ntiyabushakaga muzakomeze mudutegeke kuko barabikora bica abatutsi bica rudahigwa ibintu biracika abantu barahunga kuko nta nduru irwana n'ingoma aba- ababirigi mbere rinari ikiriho yanesheje utwo dupariti tundi abazungu bazana imbunda imbunda niyo yarikoze noneho ubwigenge buraho buza ubuhabwa rutegwa arapfuye nyirabwo rukeba wari umutware wa rinari ari hanze abanya- a- ababurwaniye bose bara- bari hanze abandi barapfuye abandi barafunze umva ko byagenze noneho haruwa na kayibanda bazagumaho nta bwigenge bagatege babiri bagategeka u rwanda nk'uko barutegekaga kayibanda akaba mukuru nka rudahigwa ni uko itegeko rigiyeho ngo bazabanze batahe ba- impunzi zitahe ababurwaniye batahe hagati aho loni rero uzi ububi bwayo ntiyabwiye abasirikare bayo bari mu rwanda se ngo ntibagire icyo bakora kandi abantu bicwa abagore bafomozwa amada kugeza ubwo umuyobozi w'izo ngabo umukanada yasaze twarebaga abantu bapfa kandi ntagire icyo akora loni si bikoze ni igitangaza loni rero sinzi uko byagenze ihamagara akayibanda itabwiye haruwo iki turashaka guha ubwigenge ikosa riteye ubwoba ngirya ikosa ry'indepandasi hakoresheje loni ntihakoresheje umubirigi ihamagara kayibanda rwihishwa iki turashaka kuguha ubwigenge niwo buriho bya bintu byo kucyura impunzi biribagiranye kayibanda nawe yarahiye haruwa ko atazabwa atashaka ubwigenge ariko ubwigenge buraryoshye kayibanda arabwakira umva ikosa aho riri batamenya uwarwanyaga ubwigenge arabwakiriye si ubwe si ikintu cye azana ubwigenge akomeza kuba kayibanda
mubona kuri ubu abanyarwanda ari ngombwa kubizihiza indepandanse cyangwa se ubwigenge hakwiriye kwizihiza umunsi umwe w'inkotanyi zaje indepandansi ku iriho si iyazo ariko baje kugira ngo ijye mu buryo bwiza noneho bose bazi none kandi bakizihiza umunsi mubi umunsi indepandansi yaherejwe mu maho mu mafuti ni ishyano ese kuki bawizihiza kuko bazi ko indepandansi yariho ikoreshwa nabi bawizihiriza kuko bazi ko waba atari indepandanse none zo uzizihiza iminsi ibiri byashoboka ni berure bizihiza umwe cyangwa se basobanurira abantu impamvu bizihiza iminsi ibiri ariko abantu babikora muri mu- ntibazi ibyo bakora ibyo ari byo abantu umunsi wa inkotanyi ni mwiza waje gushyira icyariho icyariho batarwaniye kugishyira iburyo aho ngaho inkotanyi zikaba zikwiriye gushimwa ariko ntizihe indepandanse kandi bo bari mu kuri igituma bateye indepandanse ni kuko bakizihiza n'uyu munsi ariko n'uwakayibandaho wagatsindwa wakoze ishyano Wayi- wayirwanyaga ngaho baza bivuze rero ko u rwanda rutigeze rwigenga nkurikije uburyo mubisobanurira rwarigenza ariko muke mu mafuti Rwa- none se hari umubiryi warutegekaga ariko ari urw'umuhutu imbaga y'inyabutatu itarimo ariko rwarigenza ariko mu mafuti mu mafuti si rwo rwakoze jenoside si si iyo ndepandanse iriho u rwanda ari urwabo nta wundi warusangiye reka kutavuga ibintu mu kuri indepandanse yabayeho ariko yo gukora ishyano uba ukwiriye kuvuga byose ariko abandi bakahereza baga- baka- bakabogama nkubwiye ko yariho mu mafuti ariko yariho twahejejwe hanze senande sibo none ukavuga ngo ntibari bafite indepandanse baricaga bagakiza bagera ubwo bakora jenoside mu mafuti kuko bayiherejwe mu mafuti warose nabi bukira burinda bucya inkotanyi ngo zishimirwa zaje kugira ngo icyo kintu ki- kitari icyabo gikorwe mu buryo nyabwo Ba- kandi babigezeho maze ntibavuge ibintu ngo babisobanure kuri wowe wumva hakirimo icyuho kuba batabisobanura
kibi nibyo nakubwiraga ko ikibazo kiracyariho kuko icyo kintu ntigisobanurwa harimo kugoreka amateka
nabi ntibayagoreka barayica ahubwo ntibayagoreka barayica kuko abana bazasanga iminsi ibiri bazamenya se impamvu ubuse bwo babijyemo bazi impamvu amateka yarapfuye byararangiye umuco warapfuye byararangiye murakoze cyane nuko sha ku bakomeje kutwumva kandi mbibutse ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kiganiro cy'uyu munsi rero twatumiye noneho impuguke ku kibazo cy'amateka y'u rwanda ku mwihariko n'amateka y'isi muri rusange mwabanza kwibwira abatwumva yewe nitwa musangamfura sikisiberi ndi umunyarwanda nyine nkaba narize iby'amateka nkaba narananditse ku mateka y'u rwanda cyane cyane muri kiriya gihe cyo muri mirongo itanu n'icyenda mbese amashyaka ya politiki avuka mu rwanda ubu ndi umunyamabanga mukuru wa mvuma nasiyonari inkubiri ndabashimiye cyane kandi ikaze ku ijwi ry'amerika sigisi beyi musangamfura rero ari mu gihugu cya finilande bwana musangamfura turavuga ku bwigenge bw'u rwanda ubwigenge ku gihugu ubusanzwe ni ijambo rivuze iki ni ikintu cyakumvikana mu buhe buryo ku baturage b'igihugu runaka murakoze cyane kandi ndagira ngo mbifurize isabukuru nziza y'imyaka makumyabiri ijwi rya amerika rimaze rivuga mu kinyarwanda n'ikirundi ku kibazo mumbaje cy'ubwigenge ubwigenge ni ikintu gikomeye cyane kuko mbirebeye nyine nko ku gihugu cy'u rwanda u rwanda abazungu baraje bararuhaka bambura mbese basanga hari ingoma ya cyami umwami bamwambura uburenganzira yari afite ububasha yari afite mu kuyobora igihugu abusangira n'abakoroni ndetse kugeza n'ubwo hari n'umwami abakoroni baciriye ishyanga bikaba byaragaragaraga nyine yuko igihugu cyari cyafashwe na ba mpatsibihugu mbese ibyo nakwita kwibohora umukoroni akava mu nzira abenegihugu bakaba aribo bafata ubuyobozi bw'igihugu cyabo mu ntoki zabo ni ikintu gikomeye cyane kuko baba bafite uburenganzira bwo kugena igikwiye ku gihugu cyabo baba bafite uburenganzira bwo guha ijambo abaturage b'igihugu cyabo noneho abaturage bakareba ikibanogeye bityo ni nabwo mbese n'igihugu umuntu avuga ati gisubiranye ubuzima bwacyo ni ikintu gikomeye murabishimangiye bwana musangamfura none se mushingiye ku bushakashatsi mwakoze cyane cyane mwandika kuri iriya myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu aho habaye imvururu mu rwanda nyinshi amateka y'igihugu arimo guhinduka haba muri politiki n'imibereho y'abaturage mu by'ukuri icyo abanyarwanda batumvikanyeho mu kugeza kuri iriya minsi y'ubwigenge tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi itandatu na kabiri ni iki mwatubwira icyo navuga ni uko mu rwanda kiriya gihe bise revolisiyo mirongo itanu n'icyenda cyaje ari igihe gisanga abanyarwanda bari bamaze igihe bari ku ngoma ya cyami noneho ingoma ya cyami ikaba yari imaze imyaka myinshi ikaba yarahinduye n'isura abakoroni bamaze kugera mu gihugu kuko cyane cyane nk'imirimo y'uburetwa na za shiku ibyo ni ibintu byazanywe n'abakoroni bashakaga ko abaturage bahinga ibihingwa mbese bishobora kujya kujyanwa mu mahanga kugira ngo abakoroni babone ibyo bohereza mu bihugu byabo mbese babone uko bavoma igihugu muri iyo mirimo yo guhinga nk'amakawa n'ibindi bakoreshaga ikiboko noneho baza kwitwaza ingoma ya cyami kugira ngo ibafashe kugira ngo nyine bacengeze icyo kintu mu baturage icyo rero abantu batumvikanyeho hariya navuga ni uko kiriya gihe cyo gushaka ubwigenge ni igihe mu by'ukuri muri afurika yose hari umuyaga wo kugira ngo abantu bigenge ibihugu byigenge abakoroni bave mu butegetsi bw'ibihugu icyo kintu cyari gihari uwo muyaga u rwanda ntabwo wari urenze ariko noneho mu rwanda hakaba hari n'ikindi kibazo cy'uko ingoma ya cyami imitegekere yayo ntabwo yari inogeye abaturage benshi amashyaka ya politiki yavutse yatangiye kuvuka muri za mirongo itanu na karindwi ari bwo mbese abantu bishyize hamwe batangira gusaba yuko nabo bagira uburenganzira ku butegetsi bw'igihugu batangira gusaba ko imitegekere y'igihugu ivugururwa noneho muri iyo nzira yari iteye ityo ni nabwo n'uwo muyaga wo kugira ngo ibihugu byigenge wageze mu rwanda ndibuka ko amashyaka ya politiki yari ariho mu rwanda mbese amashyaka ya politiki amaze kuvuka amashyaka hari igihe yandikiye ububirigi asaba ubwigenge icyo rero ni ikintu kigaragaza yuko amashyaka nibura icyo kintu yacyumvikanagaho ndetse n'umwami nawe yasabye ko abakoroni bagenda nawe yasabye ubwigenge ariko cyane cyane we icyari kimushishikaje ni uko byahuriranye n'uko abaturage bariho basaba basaba nyine ayo mashyaka ya politiki yasabaga yuko agira uruhare mu butegetsi bw'igihugu agasaba amatora agasaba ibintu binyuranye bitandukanye n'imitegekere ya cyami noneho umwami n'abagaragu bakuru b'ibwami bagasanga byari kuborohera baramutse basabye umuzungu akava mu nzira noneho bakareba ukuntu bikiranura n'amashyaka yasabaga yuko agira uruhare mu butegetsi bw'igihugu mu by'ukuri rero icyo gihe ingoma ya cyami uko yabigenje nabyo biri mu byatumye n'imvururu zihuta cyane ingoma ya cyami yatangiye guhiga bamwe mu bantu basabaga ko ibintu bihinduka mu gihugu nibwo abitwa ba mukwiye bishwe icyo gihe byatumye nyine imvururu zihuta umuryango w'abibumbye wari warashinze ububirigi wabushinze u rwanda n'u burundi muri ya myaka tuvuga ko ari iy'ubukoroni ariko mu by'ukuri ni onu yashinze ububirigi ngo bwite ku rwanda n'u burundi none se mu kubona ubwigenge hari ikosa ryaba ryarakozwe n'umuryango w'abibumbye cyangwa n'ababirigi ubwabo amakosa nyine yarakozwe cyane kubera ikosa rya mbere ni ukugira ngo umuryango w'abibumbye ufate igihugu kiri aho ngaho uvuge ngo ugihaye ikindi ukiragije ikindi gihugu kubera ko icyo gihe umuryango w'abibumbye uragize u rwanda ububirigi ntabwo u rwanda rwari mu ntambara ngo yenda bavuge ko igihugu cyari cyananiwe kwiyobora ubwacyo ntabwo byari ibintu byo kuvuga ngo kiriya gihugu kiri mu ngorane reka dushake aho tukiragiza kugira ngo bagifashe kive mu ngorane gusa oni yaragije u rwanda ububirigi kubera ko mbese harimo ikintu cyo kugira ngo ubukoroni abantu bariho barwanya ikintu cy'ubukoroni uwo mwuka wo kurwanya ubukoroni wari umaze kuzamuka hirya no hino ku isi noneho mu muryango mpuzamahanga basanga ijambo ryoroshye ari iryo ngiryo ryo kuvuga ngo igihugu bakiragije ikindi aribyo bitaga titeri mu gifaransa mu by'ukuri bukaba bwari ubukoroni ariko bukaba bwari bufite indi nyito ububirigi amakosa bwarayakoze menshi cyane kuko icya mbere nk'umwami w'ububirigi Leopold de yavugaga yuko Leopold wa kabiri yavugaga ko igihugu cya kongo ari umutungo we bwite mu nyandiko yagiye yandikira abakoroni cyangwa intumwa z'ubukoroni abaje gucengeza ubukoroni muri biriya bihugu by'iwacu haba ari muri congo mu rwanda no mu burundi nyine yagiye asobanura yuko bagomba kugira ukuntu bafata abaturage bo muri ako karere abo babitaga icyo gihe ba indigene bati ntibazamenye mbese ntibazagire ku meza yanyu ntibazamere nk'amwe muzabaheze bagume ukwabo bityo batazavaho basubiza inyuma ibyo dushaka gukora mu bihugu byabo amakosa rero barayakoze ndabyumva amakosa yarakozwe ashobora kuba ari menshi ntabwo twabasha kuyasubiramo yose ngo tuyarangize ariko kera kabaye onu yatanze ubwigenge tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi mirongo itandatu na kabiri ibuha u rwanda n'u burundi kugeza ubu mu burundi uwo munsi barawizihiza mu rwanda nyuma y'ubutegetsi bwa perezida kayibanda gregoire ubutegetsi bwakurikiyeho bwa perezida juvenal habyarimana n'ubwabukurikiye n'ubu buriho ubu ngubu bwa perezida paul kagame ntibwizihiza uwo munsi nyirizina tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi mubona ibi ari inkurikizi z'uburyo ubwigenge bwatanzwe mu rwanda cyangwa se ni ikindi kibazo mbona atari inkurikizi z'ukuntu ubwigenge bwatanzwe mu rwanda ari ikindi kibazo gikomeye cyane kuko mu rwanda koko ntabwo ubutegetsi buhari ntabwo bwizihiza umunsi w'ubwigenge fpr inkotanyi na kagame nyine aho bafatiye u rwanda aho bafatiye ubutegetsi uwo munsi bawijihije bigitangira ubundi barawureka kubera ko icyo numvise basobanuye ni uko ngo bashakaga kwizihiza cyane umunsi wo gutsinda kwa fpr inkotanyi umunsi fpr inkotanyi yafatiyeho leta bityo uwo munsi kuri bo ukaba ufite agaciro kurusha umunsi w'ubwigenge icyaje kugaragara ni uko nyine leta ya fpr inkotanyi nta gaciro kagaragara yahaye umunsi w'ubwigenge ku buryo usanga no kuri iyo minsi hari igihe na perezida wa repubulika aba yibereye mu mahanga cyangwa se ari no mu tundi turimo tunyuranye hirya no hino cyangwa se ari no mu gikingi cye ugasanga nyine agaciro k'ubwigenge ntagahari none se mugasanga mwe nk'umuntu w'umunyamateka kandi unasesengura musanga kuba abanyarwanda bose batiyumva muri uwo munsi cyane ko ubwigenge buboneka mu rwanda mirongo itandatu na kabiri hari abanyarwanda bahunze igihugu musanga se kuba uwo munsi batawiyumvamo bizakomeza kugira ingaruka ku mibanire y'abanyarwanda ndetse no ku buryo bumva bakorera hamwe mu gihugu kigenga bizagira ingaruka zikomeye kubera ko ubundi leta ifite ya nshingano y'uko iminsi nk'iyo ngiyo ifite ikivuga ku gihugu iyiha agaciro ikanayishishikariza abatuye igihugu kugira ngo iyo minsi koko igaragare nk'ikimenyetso kiri mu mateka y'ibihugu iyo rero umunsi w'ubwigenge uhindutse umunsi mbese bamwe bavuga bati uyu munsi ntutureba abandi uwo munsi ukaba ubareba n'abandi bagashyiraho ibindi uko leta zigenda zisimburana ni ukuvuga ko iteka ibibi bishobora kuba byarabaye hafi y'icyo gihe ari byo abantu bamwe nibyo baba bibuka abandi bakibuka ibyiza byabaye icyo gihe bityo ugasanga hari ikintu gihora gicamo ibice abantu umunsi ntibawubone kimwe bityo ikintu cy'ubwigenge nko mu rwanda muri itandatu na kabiri kuko icyo gihe abanyarwanda bamwe barafu- barahunze abandi nyine abandi baguma mu gihugu ariko guhunga kw'abantu byatangiye muri za mirongo itanu n'icyenda mu gihe nyine cya revolisiyo muri mirongo itanu n'icyenda ku buryo mu by'ukuri igihe cya- cy'ubwigenge eh, ndahamya ko mu gihe cy'ubwigenge abantu ntabwo bari bagihunga guhunga gukomeye kwabaye muri muri mirongo itanu n'icyenda mirongo itandatu mirongo itandatu na rimwe kongera muri za mirongo itandatu na gatatu itandatu na gatanu kubera ibibazo byari mu mitegekere n'ibibazo by'ibitero eh, by'inyenzi n'ukuntu leta yari iriho yagiye ibyitwaramo ariko mu by'ukuri ntabwo abantu bahunze ubwigenge hanyuma ikindi kibazo cyari gihari ni uko abantu bari bamenyera ingoma ya cyami mu bwigenge haje na repubulika noneho hakaba hari abantu bavuga bishe- bibonaga mu ngoma ya- mu ngoma ya cyami bakaba batibona muri repubulika abo babihunga kubera izo mpamvu ariko rero nanone aho fpr inkotanyi ifatiye eh, ubutegetsi mu rwanda nta n'ubwo yagaruye nibura ingoma ya cyami ngo ivuge iti twebwe yenda eh, ingoma ya cyami niyo twashakaga haje ubutegetsi bushya ubwo butegetsi umunsi w'ubwigenge eh, buwuhinira mu ntsinzi yabwo eh, ku munsi mbese bwafatiyeho leta y'u rwanda bikaba rero ari umunsi eh, wa fpr inkotanyi mbese uwo munsi w'intsinzi n'uwa fpr inkotanyi ntabwo ari umunsi umuntu yavuga ko ari uw'abanyarwanda bose mwareba se musesenguye nanone muvuze ko muri mirongo itandatu na kabiri u rwanda rubona ubwigenge bamwe mu banyarwanda bumvaga batibona muri repubulika icyenda na kane hari abataribonye mu butegetsi bwagiyeho bwa fpr inkotanyi yewe n'umwami wahunze u rwanda nawe ubu aracyari hanze musanga ubwigenge bwatuma abanyarwanda bagira ubumwe ku buhe buryo ubwigenge kugira ngo bube bwafasha abanyarwanda eh, ni uko abanyarwanda mbese habaye ikintu cyo kuvangitiranya ibintu muri itandatu na kabiri nk'uko narimaze kubisobanura eh, habaye impurirane y'ibintu byinshi cyane abanyarwanda bashinze amashyaka ya politiki muri za mirongo itanu n'ibindi bashaka kugira uruhare mu mitegekere y'igihugu icyo gihe imitegekere ikaba yari iya cyami ari imitegekere mbese eh, yahererekanywa ubutegetsi bwagendaga buhererekanywa n'inzu yakomokagamo umwami byitwaga ko mbese umwami a- agenda asigira umwana we bigakomeza gutyo ubuziraherezo icyo gihe rero abantu bari bashinze amashyaka ya politiki bagira ngo bagire uruhare mu mitegekere y'Igihugu noneho ayo mashyaka ya politiki nayo yuka igitutu ubutegetsi bwari buriho ariko bihurirana n'uko hari na n'uwo muyaga w'ubwigenge birahurirana noneho haje eh, ubwigenge eh, bujyana no kuza kwa repubulika bamwe ntibabyibonamo kuko bavuga bati turashaka ingoma ya cyami ariko hari habaye n'akamarampaka mbese kugira ngo abanyarwanda bahitemo icyo bashakaga icyo gihe yenda ikibazo cyabaye ni uko n'abari bashyigikiye ubwami bamwe basabye abayoboke babo kutatora mbese kutajya muri ayo matora kuko bumvaga amatora akozwe hutihuti bituma no mu matora mbese abashakaga ubwami amajwi yabo aba make cyane ubwigenge rero ukuntu bwatuma abanyarwanda bongera gusubirana ni uko niwo munsi abanyarwanda bahuriraho atari umunsi witwa ko ari uw'intsinzi ya fpr inkotanyi atari umunsi wakwitwa ko ari intsinzi y'abaparimehutu cyangwa se ba emererezi cyangwa n'abandi ni umunsi mbese igihugu cyasubiye mu ntoki z'abenegihugu noneho abazungu bari bafite uruhare mu butegetsi bw'igihugu bigirayo barahava baragenda icyo ni ikintu gikomeye cyari gikwiye guhuza abanyarwanda ariko rero nanone kubera ko ubutegetsi kenshi mu bihugu bikennye ari ubutegetsi bugenda buba buhoze- bu- buhora butegeye amaboko ibihugu bikize bituma ubukoroni buhindura isura ariko na nu- nubwo bwahindura isura ibihugu bikom- bigakomeza guhakirizwa mu mu babiha inkunga n'ibindi ni hahandi ubwigenge ni ikintu gikomeye cyari gikwiye guhuza abanyarwanda aho kugira ngo abantu bahuzwe n'iminsi bamwe bibonamo abandi batayibonamo ndabashimiye cyane bwana sigisi musangamfura ni impuguke mu by'amateka akaba n'umunyapolitiki tuvuganye ari mu gihugu cya finland mu burayi bw'amajyaruguru murakoze cyane murakoze cyane namwe namwe kandi inshuti mwatwumvise uyu munsi mwese nongeye kubifuriza umunsi mukuru w'ubwigenge ku banyarwanda n'abarundi ni imyaka mirongo itanu n'ine ibihugu byombi bimaze byigenga ku kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza